mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste shimimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe umugore impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya nduta na nyarugusu muri tanzania eh, baravuga ko nta jambo bagira umugabo arashobora guta umugore mu nzu ugaca usanga yisimbaniye akandi gakumi cyangwa n'ababanye ugaca usanga umugore na wene ni bamwe bamwe gusa mugabo ntibigwiriye umwe mu bagore baganiriye n'ijwi ry'amerika imipaka y'u rwanda yari yarafunzwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda irafunguye kuva kuri uyu wa mbere ariko ikiguzi cyo kwipimisha bamwe barakinubira none twageze ku mupaka barimo kutubwira kubera ko twebwe turi abagande batubwiye ngo twishyure 50 dollars dukore PCR test ngo results ziraza gusohoka nyuma y'isaha ibyo bintu bibaho umwe mu bagenzi wari wavuye i kigali yipimishije ku buryo bwihuta ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugome ku maradiyo yanyu duhere ku makuru wavugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi mugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana aloyizi wirweho ndagize mwirwe veniste leta z'ubumwe za amerika igiye kuzurungika abandi basirikare amajana atanu ku mugabane wa buraya gukomeza umutekano w'inteko za otane ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa amerika bwavuze ko uburusiya bwarungitse hafi inguvu zabwo nka zose kurwanira muri ukraine mu gihe perezida vladimir putin yongereje ibitero umutegetsi mu gisirikare ca amerika yaragabishije ko uburusiya buriko burondera abagwanyi b'abanyamahanga b'abanyesiriya kubafasha iyi ntambara leta z'ubumwe za amerika uyu mwaka imaze kurungika abasirikare ibihumbi cumi na bibiri biyongereye ku bari basanzwe ku mugabane wa buraya ariko perezida joe biden yavuze ashimitse ko ata musirikare wa amerika azoja kurwana n'uburusiya muri ukraine ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa amerika bwavuze ko abasirikare b'uburusiya bagereranywa n'abarenga ibihumbi ijana na mirongo itanu hafi ijana ku ijana ry'ubushobozi bwa gisirikare bw'uburusiya bamaze kwinjira muri ukraine amakenga arabandanya kwiyongera y'uko igisagara ca odessa ahari ikivuko gikomeye cy'igihugu gishobora kuzotegwa perezida wa ukraine volodimir zelenski yaragabishije ku munsi w'imana ko uburusiya buri mu myiteguro yo gutera amabombe akomeye kuri iki gisagara kuri iyi ntambara nyine ishyirahamwe mpuzamakungu oni rikeneye umuhora wo gucishamwo imfashanyo zija mu bice birimwo intambara muri Ukraine umuyobozi w'urwego rwa oni rw'ubutabazi Martin Griffiths yabwiye akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ko abasivile mu bisagara nka Mariupol Kharkiv, Melitopol hamwe n'ahandi bakeneye imfashanyo zihutirwa cyane cyane imiti. Iyi nama yakoranye mu gihe Ukraine n'Uburusiya bari mu biganiro ku nshuro ya gatatu byo guca umuhora w'imfashanyo, ariko Uburusiya bwavuze ko butaronse ivyo bwari bwiteze muri ivyo biganiro. Griffiths asaba ko impande zose zigwana zikwiye gukingira abanyagihugu n'inyubakwa zabo mu gihe barasana ibisasu muri Ukraine yavuze ko ONU yarungitse intumwa zayo i Moscow mu biganiro n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya kuri ico kibazo co gutanga imihora y'imfashanyo
Washington ijwi rya Amerika mu yandi makungu raporo ya ONU kuri Afghanistan ivuga ko intambara hamwe n'ibitero ku basivile byagabanutse kuva abatalibani bashitse ku butegetsi mu kwezi k'umunani umwaka uheze ariko iyo raporo ivuga ko agateka kazina muntu ku banyaafganistani benshi gahungabanywa birenze urugero onu ivuga ko ubwicanyi ndengerabutungane ku bahoze muri leta barimwo abacamanza abashingwamanza cane cane ab'igitsina gore ubandanya komiseri wa onu ku gateka ka muntu michel bachelet yavuze ko abatalibani bishe abaharanira agateka ka muntu abakora mu bimenyeshamakuru abandi nabo barafungwa no kuzimanganywa michel bachelet avuga ko hambavu y'ayo mabi abantu hafi miliyoni mirongo ibiri ni kuvuga icya kabiri cy'abanyaafganistani bahanzwe n'ikigoyi ibi byatumye abana bakoreshwa abandi bagashingirwa bakiri bato ahandi bakagurishwa kugira abavyeyi baronke ibifungurwa ambasaderi wa afghanistan muri oni i geneve avuga ko igihugu ciwe gihanzwe n'ibihe bitoroshe kandi ko gukingira abanyafghanistani bikwiye gushigwa imbere ya byose mu bikorwa vy'amakungu
washington ijwi ry'amerika nayo muri afurika muri cote d'ivoire abantu bashika batanu barapfuye mu ijoro ryo ku munsi w'imana rishira uwa mbere baguweko n'igorofa i abijan ku mugwa mukuru w'ubutunzi abajejwe kuzimya imiriro bavuze ko abandi bantu cumi na batatu bakomeretse kandi ko ibikorwa bibandanya byo kurondera abandi boba barahasize ubuzima iyo nyubakwa y'amagorofa ane agerekeranye yasenyutse mu ijoro ryo kuw'imana rishira uwa mbere umushikiranganji wa mbere patrick ashi yavuze ko amatohoza y'iryo sanganya yatanguye kandi amategeko akazokurikizwa ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa kabiri guheze iyindi gorofa yari kirubakwa yarasenyutse aho nyene yabija hapfa abandi bantu indwi
urakoze abiyizi bigirimana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo wacu vuba akadomo kama no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vuba radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
kuri iyi tariki ya munani y'ukwezi kwa gatatu isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore uyu munsi ugeze mu gihe impunzi z'abarundi bari mu nkambi ya nduta na nyarugusu muri tanzania bavuga ko nta jambo bagira kandi ko bugarijwe n'ibibazo bitandukanye inkuru irambuye james joven hafi amakungu yose yarimo kwizihiza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ariko abatuye mu nkambi za nduta na nyarugusu bo bavuga ko ibibazo byabarenze nta bwigenge bagira n'agahohotero kararenze muri iki gihe benshi muri bo bavuga ko bafatwa ku nguvu cyane cyane iyo bagiye gusenya gukinyizwa n'abagabo mu rugo kutigishwa imyuga itandukanye ibafasha gukemura ibibazo mu miryango bigatuma ubuzima bw'umukenyezi mu nkambi budatera imbere bamwe mu bahaye ikiganiro ijwi ry'amerika bavuga ko umukenyezi ari we muryango ariko aho batuye mu nkambi bavuga ko umukenyezi atajambo agira n'aho amakungu buri mwaka yizihiza umunsi wahariwe abakenyezi umugore niwe ari umuryango kubera ari we yi- aguma yiruka arondera kiriya na kiriya mu bisanzwe turafise agahohotero kadasanzwe kifatwa ku ngufu iyo tugiye gusenya kwa dusenya inyuma y'ikambi turafatwa ku ngufu abenshi ubu benshi turabapfakaze n'ukuri ntidufashwa ahantu na kimwe dugu- badufashisha babona yuko umengo turishoboye kandi tutishoboye aha nyene tubayeho nabi twebwe abakenyezi nta jambo dufite muri un twaranutse ntawe uja mu kijiji ye mu kijiji ni ugufata ugafatwa ku nguvu bakagushiramo ingwara utazopfa wivuje ngo ukire ehe abagabo nabo mu kuturya baturya buko babunyama hariho numva ngo amashirahamwe baryo jwi ry'abakenyezi bakuvyigira hano kata amahoro ufise kweri umunsi mukuru w'abakenyezi yego nibyo iyo tariki ishitse turayihimbaza mugabo ntibigenda nk'uko twari tubishaka umugabo arashobora guta umugore mu nzu ugaca usanga yisimbaniye akandi gakumi cyane n'ababanye ugaca usanga umugore na wene ni bamwe bamwe gusa muga ntibigwiriye gusa abagabo ni- nibo bigwiriye cyane cyane ugaca usanga yizaniye nk'uwundi mugore umugore ataye ngaho yirongereye ubundi ugaca usanga ari za ngorane nyine umugore aguma agira ugaca usanga no kubaho biramugoye ugaca usanga nyine mu buzima bitagenda neza umunsi wahariwe abakenyezi wizihizwa itariki umunani z'ukwezi kwa gatatu buri mwaka no mu nkambi za nduta na nyarugusu rimwe na rimwe amashyirahamwe yafashe impunzi arakora inama zo kwizihiza uwo munsi munsi gusa ibivugwa muri izo nama bisa nk'ibya politike kubera bidashyirwa mu ngiro nk'uko bisabwa ku bw'iyo mpamvu abo bakenyezi bafite icyo basaba ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi haser cyo kimwe na leta ya tanzaniya icyo dusabye leta ya tanzaniya na un ubwa mbere yoduha imfungurwa zishya hamwe n'inkwi zo kuzicaniza mu ntumbero yo kwikingira iri fatwa ryo ku nguvu ko ryogabanuka bakekuzana utuntu akanezereza umukenyezi akabona atari muri un mbere badutera kurwana izo jya kuvoma ubure n'umusazi yasabye yambaye yatwigirije iyo pantaro umugore n'umwe eh, uzotarikira nk'ahariya bagende kweri baze barabwira n'abagabo baze baratwubahiriza bareke kuduhohotera bagonga hamo nkami baraduhohotera cyane nta jambo dufise kacinyizo baze barakunda abagore bagabo bakunda abagore babo abakenyezi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu barigishwa imyuga itandukanye naho atari ku rugero rushimishije mu bitigiri bitangwa na ASER buri mwaka hafi abakenyezi mirongo indwi nibo bigisha imyuga yofasha gukemura ibibazo mu rugo mu gihe inkambi ya Nduta ituyemwo abakenyezi barenga gato ibihumbi mirongo itatu mu biharuro vya nyuma byatanzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ASER mu mpera z'ukwezi kwa mbere impunzi z'abarundi zituye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo ine hafi igice cyabo ni abakenyezi gusa bugarijwe n'ibibazo ntangere ugereranije na bagenzi babo mu bindi bihugu kuva mu nkambi ya nduta iri mu gihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika mu burundi ubutegetsi bukomeje gushyigikira gahunda ziha umwanya umukenyezi mu iterambere Eh, perezida evariste ndayishimiye ku wa kane w'icyumweru gishize yafunguye banki y'abagore izabafasha muri iryo terambere desire hatungimana iyo banki y'abakenyezi ije gukemura ibibazo abakenyezi bahura mu iterambere ry'igihugu byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yariko yugurura ibanki y'abakenyezi mu ntara ya Gitega ku mugwa mukuru wa politiki umukuru w'igihugu yamenyesheje ko yifuza ko mu butunzi haba ukungana hagati y'abagabo n'abakenyezi aricyo gituma abakenyezi bategerezwa gufashwa mu bijanye n'ubutunzi aho tuboneye ko igihugu cy'u Burundi hari imigwi ihambaye isa n'itibukwa mu bikorwa by'iterambere ari igizwe ahanini n'abakenyezi n'urwaruka uburongozi bw'igihugu bwafashe ingingo ihambaye yo guha akaryo n'amahigwe umukenyezi kugira ngo ntasigare inyuma mu kwiteza imbere no mu guterera mu iterambere ry'igihugu ishingwa ry'iyi banki ryisunze itunganywa ry'iterambere ry'igihugu muri wa mugambi nyamukuru wavuye mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani uzoshika mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi aho igihugu ciyemeje guha amahirwe angana mu bijanye n'ubutunzi hagati y'abagabo n'abakenyezi abakenyezi bakira neza uwo muzo w'iyo banki kuko benshi bemeza ko kuronka ideni mu mabanki ari ikibazo je numva umenga bizotworohera gukora imigambi yacu natwe turonka aho twisuma mu gihe hari n'aho usanga hari abantu bafise amikoro make mugorose nk'obo muhurikira hamwe mu makoperative nk'uko ukaca usanga uragiye nko muri iyo banki bakabaha ngurane ukaronka ahantu ushobora kuza uridandariza n'utuntu tw'uturengarenga kugira ngo uronke icyo usanasana mu muryango abakenyezi twumva dufite umunezero ntangere tuyiteze ko byinshi abakenyezi tugiye natwe kugira imigambi hama tujyane imigambi hama dusabe ingurane muri iyo banki gutyo rero abakenyezi murazi ko dusanzwe dusabikanya turakundana turafashanya tuzoheza dutezanye imbere biheze bigende neza ndabahariwe Marie Salome arongoye iyo banki aramenyesha ico bazisunga mu gutanga ingurane ibanki y'imigambi n'iterambere ry'abakenyezi izoshira imbere gushyigikira imigambi y'abakenyezi bahurikiye hamwe haba mu mashyirahamwe mu makoperative mu kubaronsa ingurane izoshigikira cyane imigambi irashe izotanga ubuzi ku bwinshi mu bisata byo kuguza umwimbu n'ubutunzi n'uburimyi ubworozi uburobyi amahinguriro utugenegene kwiyunguruza ubuhinga n'ibindi izokwaka inyungu itavuna ku ngurane izorosa abakenyezi mu kurandura imigambi yabo yo kwiteza imbere umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arafite ishahanura abagiye kurongora iyo banki urwego nshingwabikorwa rw'iyi banki nirubimenye kandi rubishyire ku muzirikanyi ko iyi banki idasa n'izindi ntimuze mwirukire inyungu y'amahera rero murirukira inyungu ivuye mu mwimbu w'imigambi bazaba bariko bararangura ndabahamagarira guherekeza abo bene migambi kuko ni mwebwe muri incabwenge mu iterambere mutegerezwa kubamurikira ntimuze kandi mubagaye ngo ntibazokwishura igihe havugwa ko abakenyezi badashoboye hari kera ndabasabye rero mwebwe mukora muri iyi muri iyi banki mubamperekereze mu kubaha amahagufi kugira imigambi yabo yunguke kuko batungutse muzoba namwe muhombye iyo banki y'abakenyezi ije ikurikira ibanki y'ugwaruka nayo nyene ifise icicaro mu gisagara ca gitega desire hatungimana kigali ijwi rya amerika
bakunzi b'umukino wa basketball irushanwa rya basketball africa league rizwi nka bar ryongeye ryagarutse ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri ngibi birakomanga natwe ku ijwi rya amerika mudatenguha ku bufatanye n'ubuyobozi bwa bar tuzaba twabukereye tubagezaho iyi mikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu bibiri na makumyabiri na kabiri
ikipe ya reg basketball club ihagarariye u rwanda izakina umukino wayo wa kabiri kuri uyu wa gatatu tariki ya kenda z'ukwezi kwa gatatu guhera isaa moya n'igice z'umugoroba ku isaha y'i kigali mu rwanda ikazahura na seidu legacy athletic club yo muri gine ku cyumweru reg ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu rwanda yatsinze as sale yo muri maroc amanota mirongo icyenda na rimwe kuri mirongo inani na rindwi imikino irabera muri senegal mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda uyu ni umunsi wa kabiri u rwanda rufunguye imipaka yarwo yose yo ku butaka iruhuza n'ibihugu by'ibituranyi n'imipaka yari yarafunzwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya kovide cumi n'icyenda ariko ku munsi wa mbere hari abo bitoroheye gukoresha umupaka wa gatuna uhuza u rwanda n'igihugu cya uganda ibyo birashingira ku kiguzi cyishyurwa ku bipimo by'icyorezo cya covid cumi n'icyenda eric bagira ubusa yari ahari saa sita z'amanywa zibura iminota mike nibwo bisi ya mbere yari ivuye i kigali yerekeza i kampala yari isesekaye ku mupaka wa gatuna uhuza u rwanda na uganda umwe mu bagenzi bwana jean claude gatege yari agiye gusura abavandimwe muri uganda akazakomereza mu mahugurwa muri kenya yaturutse mu karere ka rusizi ni ibyishimo bitarondoreka yaba ku baturage bo mu rwanda ndetse n'abaturage b'i bugande kuba tugiye kongera kandi guhahirana no kongera gusurana ku batari baherutse guhura kuko nibwira ko baherukaga guhura mbere y'iki cyorezo na mbere y'uko iyi myanzuro ikataye yari yarafashwe yo kubuza abaturage gusabana kugera ku mupaka wa gatuna ushaka kwambuka muri uganda byasabaga kugaragaza ko uwambuka yikingije icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu buryo bwuzuye umwihariko byasabaga kugaragaza ko yipimishije icyorezo ku gipimo cya pcr cyishyura amafaranga ibihumbi mirongo itatu ku munyarwanda amafaranga ibihumbi mirongo ine na birindwi ku munyamahanga ubwo twari ku mupaka wa gatuna hari abo twabonye bahita bishyura bakipimisha kugira ngo babashe kwambuka ku rundi ruhande hari abari babuze ayo bacira n'ayo bamira mahoro na viviyani ni abanyayugandakazi batunguwe n'ayo makuru bari baturutse i kigali twebwe ejo twagiye kampu kigali turavuga tugiye kampala ejo tuzakoresha basi baratubwira nyine ni ugukora rapidi tesiti niyo twakoze rapidi tesiti ni ibihumbi bitanu none twageze ku mupaka barimo kutubwira kubera ko twaba turi abagande batubwiye ngo turushe 50 dollars tukore PCR test ngo results ziraza gusohoka nyuma y'isaha ibyo bintu bibaho nta mafaranga dufite turabigenza ute ntago nzi njyewe ubu ngubu ndicara hano sinzi ikintu bari bunkore kuko nta mafaranga mfite numvaga ko ibyangombwa byose mbyujuje nta kindi twasabwaga rero kugera ahangaha batubwira ngo twishyure ibihumbi mirongo ingahe by'amanyarwanda kugira ngo tubashe kwinjira mu gihugu cya uganda ndumva ari ikibazo gikomeye kugira ngo ayo mafaranga aboneke ntayo dufite abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter umuvugizi wa guverinoma madame yorande makoro yavuze ko leta y'u rwanda yatangaje ko hazajya hapimwa umubare runaka w'abambuka imipaka yo ku butaka ariko ikiguzi kikishyurwa na leta madamu makoro agashimangira ko nta mugenzi uzabazwa ikiguzi cyo kwipimisha minisiteri y'ubuzima nayo yatangaje ko bishoboka ko abashaka gukoresha imipaka yo ku butaka berekeza mu bihugu bituranyi basabwa gukoresha ikizamini cyo mu bwoko bwa PCR mbere yo gusohoka mu Rwanda ibi bigakorwa bishingiye ku masezerano ibyo bihugu byashyizeho ku bagenzi babyinjiramo ijwi rya amerika yakunze kubona baturiye umupaka wa gatuna bari babukereye cyane ba rubanda rugufi biteguye kwambuka bajya uganda ariko ababishinzwe babasubizaga inyuma kuko batashoboraga kwirihira amafaranga ibihumbi mirongo itatu yo kwipimisha uyu mukecuru washakiye mu rwanda twakubitaniye ku mupaka wa gatuna agiye gusanganiranye n'umubyara wari uje kumusura dore uko byamugendekeye njye nkanjye nari mamagajwe na mubyara wanjye uri hariya umukecuru wanjye niyo yari yaraye noneho mu gitondo baramuherekeza bamwicaza ku cyambu hariya kuri mani zirande ndamanutse ngize ngo ngiye guhura nawe muzane mpageze barambwira ngo ni mirongo itatu ndamupepeye rwose asubiyeyo nanjye ndagarutse agahinda nako kunyitse ubwo nyine agahinda ngarukanye nawe agasubiranyeyo nawe niko agenda nyirumva nanjye bwanjye ndi kurira nawe ari kurira birakaze iyo mubwira abaturage rwose ko imipaka yakinguriwe ubu nitunyura igishanga murongera muturasabwa maze turinyurira igishanga ibyabaye kuri uyu mukecuru nabyo byabaye kuri Jean Bosco Sindambiwe wo mu murenge wa Mutete mu karere ka Gicumbi wari waraye amajoro yiteze kwambuka mu migenderanire n'abanyayuganda nari naje nzi ko bafunguye umupaka ariko habaye imbogamizi z'ayo mafaranga ibihumbi mirongo itatu ubwo rero perezida wacu n'uwa uganda nibongere baganire kuri iki kibazo cy'aya mafaranga ibihumbi mirongo itatu ni menshi kuko ikigaragara cyo rubanda rugufi ntiruzambuka uyu mupaka hazajya hambuka umuntu ufite bizinesi igiye kurangura ntuzajya gusura umuntu urwaye gushaka mirongo itatu byo kwipimisha umuntu apfuye urabyumva ntiwamutabara kuri bwana byiringiro danimas wajyaga uganda kubaza uko ibiciro bihagaze ngo asubukure ibikorwa by'ubushabitsi agasanga hari icyagombye gukorwa mu mugambi wo koroshya imigenderanire bashaka ukuntu niba bo koko bemera ko abaturage b'abanyarwanda ari ababo kandi babakunda bagashaka ukuntu bavugana n'inzego zibishinzwe z'ubuzima ari iza uganda n'iz'u rwanda bakagira ukuntu borohereza abaturage hanyuma abaturage bakongera bakagenda uko byari bisanzwe bakagerageza kubacaginga amafaranga make ku cyo gipimo cya tesite kovide kuko aya mafaranga abaturage bayafite ntabo nk'urebye n'ikigero n'ibyago twari tuvuyemo cyangwa se icyorezo tuvuyemo abaturage barakennye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubwo rero inzego zibishinzwe zibikurikiraniye hafi ibintu rwose base nk'abagenda babyoroshyamo ukuntu hanyuma abaturage bashe kwishima tukiri ku mupaka wa gatuna ntitwabashije kubona abanyayuganda binjiye ku butaka bw'u rwanda bagenderanira n'abaturanyi babo gusa twabonye abanyarwanda bagera muri batatu bari bavuye muri uganda bagera ku ruhande rw'u rwanda bakananirwa kwiyishyurira ikizamini cy'amafaranga ibihumbi mirongo itatu bakabareka bagatambuka nibutse ko iyi mipaka yo ku butaka yafunguwe nyuma y'ibyemezo bya guverinoma byo ku itariki enye z'uku kwezi ni nyuma y'imyaka itatu imipaka ifunze ku mpamvu zakunze kuvuka ku bihugu byombi zishingiye kuri politiki u rwanda rwakunze gushinja uganda guhohotera abanyarwanda bajyayo no gushaka guhirika ubutegetsi bwarwo uganda nayo igashinja u rwanda ko rushaka kuvogera ubusugire bwayo mu bikorwa by'ubutasi aho bagira ubusa ijwi rya amerika igatuna ku mupaka w'u rwanda na uganda
ijwi ry'amerika ku bufatanye na furashi tivi yo mu rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa kumi n'imwe n'igice no kuwa kane saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba kuri furashi tivi mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo fesibuke na yutube kuri radiyo yacu vowa turabarangitse
mu gihe imipaka ku ruhande rw'u Rwanda yafungurwaga abaturiye umupaka wa Ruhwa uhuza Burundi n'u Rwanda ntibashoboye kwambuka cyo kimwe n'abarundi bo muri komini ya Rugombo bashakaga kurema isoko rya Bugarama bavuga ko inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zababwiye ko ku ruhande rw'uburundi imipaka itarafungurwa inkuru irambuye tenistokule mutijima kuva icyemezo cy'ifungurwa ry'imipaka yo ku butaka ihuza u rwanda n'ibindi bihugu cyatangazwa kuwa gatanu ushize abanyarwanda baturiye umupaka wa ruhwa bari bategerezanyije igishyika cyinshi ko uyu wa mbere ugera bakambuka bajya muri iki gihugu gituranyi gusa ku bageze aha ku mupaka bagize gutungurwa gukomeye basubijwe inyuma n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku mupaka wa ruhwa uhuza komini rugombo ya cibitoke mu burundi n'akarere ka rusizi mu rwanda kuri bamwe wasangaga no kubyumva bibagoye kazi twishimye ababyeyi twabyinnye twavugije impundu twongeye kugira agahinda cyane no kwibuka iminsi tuvuyemo badushubije inyuma turebye ko twari twihutiye kujyayo ko twari twumvise ko ikinguye twasanze umupaka udakinguye ahubwo mudufashe mutuvugire imbere mubabwire yuko ibyo bavuze twasanze bari kutubeshya twe twababwira ati se byashoboka ko twagera tukagera hariya ku mupaka w'u Burundi akaba ariho batugarura barabyanga ati muzabimenya ko bafunguye ubwo niba hari ukundi rero bazabitangaza birenze uko radiyo yabitangaje ubwo natwe ubwo nicyo kibazo dufite uretse abanyarusizi batunguwe no gusubizwa inyuma bari bizeye kwambuka ku ruhande rwa rugombo mu burundi naho byari nk'uko abari bazindutse biteguye kurema isoko rya bugarama mu rwanda ntibyabashobokeye aba ni bamwe mu baganiriye n'isoko z'ijwi rya amerika ku ruhande rw'uburundi guhera ejo kwa mungu twaciye tufata udufaranga twari twaguranye mu shyirahamwe tujya kurangura manderena hamwe na nimukari twisunze yuko umunsi twinjira mu rwanda dushyitse ngaha ahubwo twatangaye tu- tuzigejeje hajya mbere bamwe n'abakozi badusubije inyuma ati mwe nta soni mugiye kimwebwe perezida hari ubwo aravugira ku iradiyo ko uburundi n'u rwanda bagenderanye mbere y'ubwo twumiyeho ego namwe twitegura ngo nze nze mu rwanda nsanze umupaka wugaye nasubira inyuma uyu mupaka wa ruha kandi ni nawo wari inzira ya bugufi yifashishwa n'abanyekongo bavuye mu mujyi wa bukavu berekeza i bujumbura aho kunyura i buvira ngo bambukire mu gatumba mbere y'uko imigenderanire hagati y'u rwanda n'uburundi itose mu bihumbi bibiri na cumi n'itanu aba banyekongo nabo imodoka zabo kuri uyu wa mbere zageraga aha kuri ruha zishaka kwambuka hakurya mu burundi zigasubizwa inyuma nubwo batemeye kuvugira kuri mikoro z'ijwi rya amerika ariko nabo bagaragazaga akababaro no gutungurwa yaba abarundi n'abanyarwanda bakoresha uyu mupaka wa ruhwa bose bagasaba ko inzego z'ubutegetsi zakora ibishoboka bakongera kugenderana nk'uko byahoze kuvuga ngo yarafunguwe gusa nta muntu wambuka nari nzi ko nibura uyu munsi umwana ari guseke none dore bigeze hafi saa yine zirageze nta n'igice cy'ijana ndakorera byiza nuko nyine abategetsi bobiraba b'i Burundi bakaraba ukuntu babikora nabo babonye bishoboka bakugurura nabo leta y'uburundi icyo nayisaba ni uko yokugurura imipaka na cyane cyane twebwe abakenyezi kugira ngo kandi twongere dukore rwa rudandaza ruto ruto njabukambibe abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u rwanda bavuga ko imipaka ifunguye ikibazo gisigaye gusa ku ruhande rw'u burundi mu kiganiro yahaye radiyo na televiziyo by'igihugu ku gicamunsi cy'uyu wa mbere bwana albert shingiro utegeka minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu burundi yashimye ingingo yafashwe n'u rwanda nyamara avuga ko ibiganiro bigamije kunagura umubano hagati y'ibihugu byombi bitararangira bityo hakaba hataragera ngo uburundi bufate ingingo nk'iyo yo gufungura imipaka ibuhuza n'u rwanda icyo gihugu kibanyi cyafashe ingingo zo kugurura ni byiza mugabo na twebwe ku ruhande rwacu eh, umunsi twafashe ingingo yo kugurura tuzobinamenyesha mwebwe abamenyeshamakuru eh, hamwe n'abarundi kugira babimenye mugabo gushika kuri aya masaha iyo ngingo ntirafatwa kuko rero turakorana kugira turabe ko imigenderanire yose igenda neza twibaza yuko ibyo biganiro dufitaniye n'u rwanda biriko bigenda neza biteye kure mugabo eh, nababwira ko bitarahera burundu Eh, nivyahera rero mu minsi y'imbere tuzoyibamenyesha hanyuma no mu gihe igihugu cafashe ingingo yo kugurura imipaka naho nyene tuzoyibamenyesha nyibutsa ko ubu hagiye gushira imyaka irindwi imipaka ihuza ibihugu by'u rwanda n'u burundi ifunze ni nyuma y'aho icyo gihugu gishinja u rwanda kugira uruhare mu igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu w'ibihumbi bibiri na cumi n'itanu hagati aho u rwanda narwo rugashinja uburundi kubindiriye abarugabaho ibitero kuva mu bihe bya vuba abategetsi b'impande zombi kuva ku nzego nkuru kugeza ku z'ibanze zihana imbibi bagiye bahura mu biganiro bisa nk'ibica amarenga ko ibintu bishobora kuba byenda gusubira mu buryo kugeza ubu ariko bigaragara ko abaturage banyotewe no kongera kugenderana bagisabwa gutegereza temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baro wamfashije kuyabagezaho mbashimwe mwese kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi dukomeje gahunda yo gushyigikira ururimi gakondo n'umuco karande dore umugani w'uyu munsi inyumba y'ikigega yahishiriye iy'igisambo mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ngo basure n'inkumi mbiri ziruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubise